Mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri city radio fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu inshuti ya bose mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com uri kumwe na fideni yo ngabo ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru dutegura tukanabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa korona u rwanda rurahakana ibirego bishikirizwa na leta y'uburundi ko rubuza impunzi z'abarundi zaruhungiyemwo gusubira mu gihugu cazo nta n'inyungu n'imwe twaba dufite twebwe yo kugumana ziriya mpunzi ntabwo rero hari inyungu iyo ari yo yose yaba iriho yo kubuza impunzi gutaha iwazo uwo ni umushikiranganji w'u rwanda ajejwe imigenderanire n'amakungu vincent biruta ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi amnesty international ryasohoye ejo ku munsi wa kabiri ku mugoroba ibintu cumi rivuga ko leta y'uburundi ibikoze yonagura igisata c'agateka kazina muntu imbere y'ayo makuru tubanze duhereye kuyavugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika joe biden abonwa ko ari we azosekura umugambwe w'abademokarate mu matora ya perezida yo mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka muri amerika hamwe na kamala harris yahisemwo ku munsi wa kabiri kuba icegera ciwe baraza guseruka bari kumwe ubwa mbere uno munsi ku wa gatatu itegekanijwe ko bashikiriza ijambo mu gisagara ca wilmington muri leta ya delaware ku vyerekeye gukorera hamwe kugira bagarukane akarangamutima k'igihugu hamwe no kugwanira inyungu z'abanyagihugu kugira biteze imbere kandi bateze imbere igihugu cabo yagenye icese kamara harris kuba icegera ciwe ku munsi wa kabiri niwe mufasoni wa mbere w'umwirabure afise amamuko muri aziya yo mu mpanuko agenywe mu mabanga nk'ayo mu mugambwe ukomeye mu gihugu joe biden mu butumwa ku rubuga twitter yamenyesheje ko afise iteka ryo gutangaza ko yahisemwo kamala harris umuntu agwanira bikomeye inyungu z'abanyagihugu basanzwe kandi yakoreye igihugu mu mabanga atandukanye kuba icegera ciwe biden afise imyaka mirongo irindwi n'indwi muri iki gihe yari yiyemeje kuzohitamwo umupfasoni kuba icegera ciwe vyarahanahanwa cane ko biden azohitamwo umupfasoni w'umwiraburekazi kamala harris afise imyaka mirongo itanu n'itanu muri iki gihe yavukiye mu gisagara ca auckland muri leta ya california abavyeyi biwe ni abimukira se wiwe ava muri jamaique mu gihe nyina yava mu buhindi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo arabonana uno musi wa gatatu n'umushikiranganji wa mbere wa repubulika y'abacek mu rugendo arimwo mu karere k'i buraya aza kubonana n'umushikiranganji wa mbere andrei babis ku mugwa mukuru prague ku munsi ugira kabiri w'urugendo rw'indwi arimwo mu karere ko hagati y'uburayi bitegekanijwe ko abo bategetsi babiri baganira ivyerekeye gufashanya ku bijanye n'amasoko ntanganguvu akoresha ubuhinga bwa nucleaire n'indi migambi y'iterambere mu karere ko hagati y'uburayi vyitezwe ko pompeo ashikiriza ijambo inama nkenguzamateka ya repubulika y'abaceka ku migenderanire hagati ya amerika n'ico gihugu urugendo rwa pompeo rubaye mu gihe leta ya perezida donald trump iriko ihangana n'igihagararo gitera c'iyongera c'uburusiya n'ubushinwa mu karere k'iburaya mu vyerekeye ubutunzi na politike azogendera kandi ibihugu vya slovenia autriche na pologne hagati y'itariki cumi n'imwe n'itariki cumi na zitanu z'uku kwezi k'umunani azoba abaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika wa mbere azoba agendeye slovenia kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe urugendo rwiwe mu karere ko hagati y'uburayi rubaye mu gihe amerika iriko yitegurira gukura inteko zigera ku bihumbi cumi na bibiri mu budagi ikarungika zimwe muri zo mu gihugu ca polonye no mu bindi bihugu biri mw'ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan ayo yari amwe mu makuru makuru makuru avuga hirya no hino ku isi mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abashobora kudushikira kuri interineti ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com u rwanda rutangaza ko ibihugu bibanyi mu buraruko no mu bumanuko bwabwo bigaragaza ugushaka guke mu kunoza umubano wotuma abanyagihugu babyo bagenderanira kurushaho mu nyungu za bose ni inkuru y'umumenyeshamakuru asunta kaboyi ari kigali mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda dr vincent biruta yagarutse cyane ku mubano w'u rwanda n'ibihugu bituranye narwo minisitiri biruta yatinze ku bimaze iminsi bivugwa n'igihugu cy'uburundi ko u rwanda rwaba rubuza impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda gusubira mu gihugu cyabo asubiza ko ntacyo u rwanda rwakunguka kuvuga ko twafata impunzi bugwate kereka niba n'ibindi bihugu byose aho impunzi z'abarundi ziri hose naho ariko bimeze nta n'inyungu n'imwe twaba dufite twebwe yo ku gumana ziriya mpunzi biratangaje kumva u rwanda rushobora kuregwa ko eh, rwafashe bugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku ku ijana na mirongo itatu na batandatu baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha i Burundi barabangira Eh, ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka ko bakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ariko byo gufata impunzi impunzi bugwate byo nta- ni ibintu bidashoboka nta- ntabwo ariko twazihamagaye ngo zize hano nta n'impamvu twaba dufite n'imwe yo kugira ngo tuzigumishe ahangaha minisitiri biruta yavuze ko igihugu cy'u rwanda kitigeze kigira umurundi kibuza gusubira mu gihugu cye ko ndetse kuri uyu wa kane hateganyijwe inama ihuza u rwanda uburundi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ngo harebwe icyakorwa kugira ngo impunzi zifuza gutaha zifashwe asubiza ku magambo perezida w'uburundi evariste ndayishimiye aherutse kuvuga ko igihugu cye kitagenderana n'igihugu gikoresha uburyarya minisitiri biruta asobanura aho u rwanda ruhagaze twebwe nk'uko mubizi nk'igihugu twiteguye rwose kandi twabivuze kenshi twiteguye kubana neza n'ibihugu byose duhereye no ku byo baturanyi eh, by'umwihariko n'u Burundi ariko kugira ngo bishoboke buri wese agomba gukora uruhare rwe igihe rero hari utabishaka ibyo kugira ngo bishoboke byagorana kuko niba abantu ari babiri kugira ngo babane neza nuko bombi bagomba kuba babifitemo ubushake icyo twavanyemo ni uko ubushake bushobora kuba budahari ku ruhande rw'u Burundi aho ni mu majyepfo y'u rwanda nyamara umubano hagati y'u rwanda n'umuturanyi warwo mu majyaruguru uganda nawo wibanzweho cyane mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu minisitiri biruta yagarutse ku ibaruwa iherutse gusohorwa n'igihugu cya uganda aho ibiro by'umukuru w'igihugu muri uganda byandikiye ba komiseri b'uturere n'ababungirije cyane mu bice bihana imbibi n'u rwanda isaba abaturage ba uganda guhagarika ingendo zigana mu rwanda ndetse n'abayobozi bagatangira gushyira mu bikorwa aya mabwiriza kuba bagira inama abaturage babo kutagenda mu gihugu iki n'iki ibyo ni uburenganzira bwabo natwe hari igihe twabikoze kuko twabonaga ko abaturage bacu bajyaga uganda bahohoterwa ubwo twabagiriye inama ariko muri iki gihe byo biranagoye kumva kubera ko n'ubundi imipaka irafunze kubera iki cyorezo cya covid 19 usibye imodoka zigenda zizanye ibicuruzwa zikaba zifite abazitwaye aho nibo bantu tuzi ubundi bambuka imipaka abandi bose bambukira ahantu hatemewe kandi bajyanywe n'ibikorwa nk'ibyo byo gucuruzi butemewe n'ibindi bikorwa bitemewe muri rusange nta bantu ubundi baba bari mu makosa kubwira abantu ko batemerewe kugenda kwambuka umupaka ubundi ni ibintu natekerezaga ko ari byo biriho kuko wifuza umupaka ni uvuze ngo abantu ntibemerewe kwambuka n'ubundi ko byari bisanzwe ni nicyo ki- cyiza kimeze nk'urujijo muri bene iriya baruwa ariko kuva bayanditse batarayihakanye ni ukuvuga ibirimo eh, tubifata ko ari amabwiriza y'ubuyobozi ariko nanone ibirimo bitari byo ntabwo byatubuza kubibasobanurira ko atari byo minisitiri biruta yemeye ko u rwanda rwarashe abaturage ba uganda bazaga mu rwanda mu bikorwa by'amagendu bashaka kurwanya inzego z'umutekano ko ariko batigeze bagira umuturage wa uganda bahohotera muri iki kiganiro kandi minisitiri biruta yanagarutse kuri komisiyo yashyizweho n'inteko ishinga amategeko y'ububirigi igiye kwiga ku bukoroni bw'ububirigi u rwanda uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo nawe agaragaza impungenge z'ibizava muri iyi komisiyo mu gihe yemeza ko yashyizemo umunyarwandakazi rura uwase u rwanda ruvuga ko akekwaho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda iyo ufashe rero umuntu uzwi mu guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu rwanda ukamugira umuntu w'umuhanga iyo bene iyo komisiyo yakwifashisha bitanga bitanga isura y- y- y'icyo ushobora kubona kizava muri iyo komisiyo iyo komisiyo niba bene abo bise abahanga bameze batyo nta kindi bashobora kuyijyanamo usibye ibishingiye ku bitekerezo byabo no ku myumvire yabo inteko ishinga amategeko y'u rwanda yari iherutse kwibaza ku musaruro uzatangwa na komisiyo yashyizweho n'inteko ishinga amategeko y'ububirigi mu gucukumbura iby'ubukoloni bw'iki gihugu ku rwanda uburundi na kongo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi amnesty international ryasohoye ejo ku munsi wa kabiri ku mugoroba ibintu cumi rivuga ko leta y'u Burundi ibikoze yonagura igisata c'agateka ka zina muntu umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya eroge burikaneza asomye ibiri muri urwo rwandiko adutegurira inkuru ikurikira uru rwandiko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita agateka ka kiremwamuntu wa amnesty international rimenyesha ko myaka itanu ishize yibonekeje mu burundi ihungabana n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu mu buryo bukabije ritanga uturorero tw'ubwicanyi ndengerabutungane abantu baburirwa irengero abafungirwa ubusa onyanzwa amategeko guhohotera abantu hamwe no kubabareza igufa amnesty international yemeza ko imigwi yagirijwe amaba kenshi ahanini ari urwego rw'iperereza igipolisi n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi sendedefded imbonerakure uwo muryango usigura ko leta nshasha ibwirizwa gushira iherezo kuri aya mabi no gushengeza mu butungane abayagirizwa umenyesha ko ibyabaye i muyinga mu buraruko bushe ubuseruko bw'igihugu mu kwezi kw'icumi umwaka uheze aho imbonerakure zine zahanishijwe umunyororo wo guherayo zagirizwa kwica umunywanyi w'umugambwe seneri utavuganwa n'ubutegetsi wari ukwiye kuba umuco w'abategetsi bashasha ukudahana n'ico kintu kiza ku isonga ry'urutonde rw'ibintu cumi amnesty international yashikije leta guhindura hagakurikira ukwaka ibigwanisho urwaruka rwa sendedefdd uwo muryango wemeza ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane imbonerakure zahawe ibirwanisho zinashirwa mu makomite y'umutekano kandi ko zica zigakiza ku bwabo ntawe ryabonetse ko umugwi ufise umugambwe wegamiye uhabwa uruhara mu gucungera umutekano iruhande y'ibi iri shyamba rinasaba leta kwerekana canke kugaragaza ivyashikiye abantu bagiye barashimutwa mu bihe bitandukanye kuva mu bibiri na cumi na gatanu ukurekura abafunga ivyumviro vyabo uguteza imbere agateka k'umukenyezi vyihutirwa ugushiraho icuka ciza gituma abahunguka bisanga usanga ugushiraho ibiganiro bizima ukurondera ukuri n'ubutungane na cane cane guhagarika igikorwa c'umugwi severe watanguye kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe muri kahise bigakorwa hubahirijwe ubugombe bw'abanyagihugu bose hamwe n'amategeko mpuzamakungu yo kubika ibisigarira vy'abantu ukubahiriza uburenganzira bwo kwivuza hamwe no kunagura imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu hashen colson umushakashatsi ku bibazo vy'uburundi n'u rwanda muri amnesty international yizera ko leta ishize inguvu mu bisata ishirahamwe akorera ryadomye k'urutoki atankeka hazoba impinduka yabwiye ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye kuri uyu wa gatatu
dix priorités que nous avons identifiées sont parmi les actions clés qui puissent être menées pour améliorer cette situation. Si, uh, ibicumi vyihutirwa twabonye biri mu bintu vy'ingenzi vyokorwa kugira ngo haze impinduka twibaza ko hagize igikorwa muri ibi bisata cumi twoca tubona impinduka z'ukuri twerekanye ivyokorwa kugira ngo ibintu bihinduke n'ingoga ariko kandi twanerekanye n'ivyohindurwa ku gihe kirekire twerekanye ibikorwa kanuni vyotuma haba impinduka ziboneka mu gihugu des actions concrètes qui puissent vraiment mener à une amélioration visible dans le pays umupatoni yemeza ko yizeye ko abategetsi bashasha bazokurikiza ivyo basabwe yibutsa kandi ko aka kagohe katabone mu butegetsi bw'iki gihe gusa nous espérons bien que le nouvelle équipe euh, peut accepter de, de nous écouter nous attendons à voir comment euh, le gouvernement va agir en, en ce qui concerne les questions de droits humains tuzokora mu bijanye n'agateka ka zina muntu tubahimiriza gutera intambwe muri ico gisata ni vyiza kwibukanya ko amnesty international yatanguye kwitaho uburundi kera haheze imyaka mirongo ine yose twibanda kuri bene ivyo bibazo iyo tugize ivyo dusaba biba bifatiye igikorwa gikomeza ntidushaka gusa kunegura leta ahubwo twaneguye leta nyinshi muri iyo myaka ikituraje ishinga buri gihe ni ukubona impinduka mu gisata c'agateka ka zina muntu kuri buri wese aba mu burundi de la situation des droits humains pour tout le monde qui habite au Burundi.
kugeza ubu leta y'u Burundi ntacyo irashikiriza kuri uru rwandiko ariko aje mu mabanga ku wa cumi n'umunani ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka perezida Evariste Ndayishimiye yarerekanye ahagaze ku bantu amashirahamwe n'ibihugu bafise ivyo basaba igihugu ciwe na cane cane mu gisata c'agateka ka zina muntu aho ibihugu mvamahanga
imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu yunyubutse mu bibiri na cumi na gatanu ico gihe nyakwigendera pierre nkurunziza yitoreje ikindi kiringo cateye impari imyiyerekano n'ihirikwa ry'ubutegetsi vyakurikiye vyaburijwemwo maze abantu bagera ku bihumbi amajana atanu barahunga nk'uko loni yabisiguye abagera ibihumbi n'amajana abiri nabo baricwa amwe mu mashirahamwe n'ibihugu n'ubu biracagirizwa n'uburundi ko bishaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu mu gushigikira abagwanya ubutegetsi kwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'indwi uburundi cabaye igihugu ca mbere cisokoye muri sentare mpuzamakungu mpana vyase CPI nyuma yo kuyo sentare ifite icicaro irahe mu Buholande mu 2016 yugururiye amatohoza yibanze ku vyaha vy'ubwicanyi ukuberezi gufa abantu ukubanyuruza n'ufata ku nguvu abakenyezi bivugwa ko vyakozwe kuva mu kwezi kwa kane 2015 hatangwa imyamamazo yo kugwanya no kuyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera nkuru nziza Eloge Burikaneza ijwi rya Amerika turagushimiye Eloge
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderese ni voa radiyo yacu
leta y'u rwanda yariyamirije ingingo y'inama nshingamateka y'ububirigi yashize umunyarwandakazi ku rutonde rw'abahinga bazofasha abagize akanama kazosuzuma ibyabaye mu gihe cya gikoroni mu rwanda mu burundi no muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu bubirigi bamwe bavuga ko u rwanda rwari rukwiye kwishimira ko umunyarwanda yateye imbere mu gihe abandi bavyiyamiriza inkuru y'idonido na venuste nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza inteko nshingamategeko y'ububirigi iherutse gutangaza abagize urutonde rw'impuguke zizunganira bazasuzuma uruhare ububirigi bwagize mu gihe cyagikolonije mu karere k'ibiyaga bigari ikagizwe n'abantu icumi batanu muri bo ni abanyafurika abanyekongo batatu zana mathieu etambara wigisha muri kaminuza yaruze mu gice cy'ubufurama akanakora mu nzu ndangamuco ya televirene mwari mwarimu Elikia Mbokolo wigisha muri kaminuza z'i Paris ni Kinshasa akaba impuguke mu mateka ya Afurika Anne Wetsimpoma impuguke mu mateka y'ibihangano akaba umwe mu bagize ishyirahamwe Bamko umunyarwandakazi Laure Uwase wunganira abantu mu mategeko akaba n'impuguke mu karere k'ibiyaga bigari n'umurundi Musenyeri Jean Louis Nahimana wigeze kuyobora akanama kagamije ukuri n'ubwiyunge mu Burundi Burundi mu ntangiriro z'iki cyumweru inteko nshingamategeko y'u Rwanda yamaganye ishyirwaho ry'umwe mu bagize ako kanama itavuze izina ijwi rya Amerika ryashatse umuvugizi w'inteko nshingamategeko y'ububirigi ariko ntibyadushobokera twagerageje no kuvugana n'umunyarwandakazi Laure Uwase ntitwamubona mu bubirigi washoboye kugira icyo atangariza ijwi rya Amerika ni Jean Claude Nkubito umunyamabanga uhoraho w'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro muri afurika akurikiranira hafi imikorere y'inteko nshingamategeko y'ububirigi azi neza amateka yagikolonize mu karere k'ibiyaga bigari n'amategeko ya jenoside yakorewe mu rwanda yatangiye atubwira uko yakiriye itorwa rya loro wase sinaroro uwase n'undi wese w'umunyarwandakazi cyangwa w'umunyarwanda wagirirwa icyizere cyo guhabwa umwanya wo kugaragaza ubushobozi bwe muri komisiyo nk'iri ireba ubukoroni bwabaye iwacu cyangwa se n'indi komisiyo iyo ari yo yose irebana n'akarere mu by'ukuri ikintu cya mbere nakora ni ukubyishimira kuko icya mbere baba bahaye agaciro u rwanda nk'igihugu cyanjye ikindi kandi baba bafasha umuntu urebwa n'ikibazo kigwaho atari ugufata ba bazungu bashyira hariya bonyine bakajya hariya bakadufatira ibyemezo tutazi uko tutazi aho byaturutse birumvikana rero ko nabyishimiye ariko by'umwihariko banafashe umuntu w'umuhanga Loro Uwase ni umukobwa w'imyaka ngira ngo makumyabiri n'umunani makumyabiri n'icyenda sinzi niba yigejejeho ariko uvuga indimi enye zirimo ebyiri za hano mu Bubirigi igifarama n'ikifaransa aburana mu gifarama bitiratangaje kubona umwana w'umwirabura uburana mu gifarama ntabwo ari benshi avuga ikinyarwanda kitagira bya bindi bamwe abana bacu bavuga nk'abapadiri bera nk'abamisiyoneri wavuga neza cyane ikinyarwanda n'imigani arayizi azi icyongereza yize amategeko anakora specialization akora cyane cyane ku karere k'ibiyaga bigari ku buryo gufata umwana nk'uwo nguwo ubyiruka w'urubyiruko ugenda azamuka mu ntera ejo ukazanumva wenda yahawe n'indi myanya nta kindi kintu cyari kunshimisha uretse kumva ko igihugu nk'u rwanda cyabonye umwanya hariya kandi ugahabwa umuntu ukiri umubyiruka shingiye kumugereranya ariko nubwo umutaka nawe ameze nka wa wundi bise nyakuvukira kugibwaho impaka uravuga yezu nyirango harura nashotora nko kubwira umuseminari ariko ntabwo nabibonye ko hari abantu batabyishimiye kandi ntabwo umuntu ashobora gushimisha abantu bose icyambere bashobora kuba batamuzi ibyo byose mvuze ubwo buhanga bwe niyo myaka afite bashobora kuba batayizi burya hari ukuntu abantu buze umunyarwanda aka kanya bahita bavuga ngo yari arihe muri jenoside uriya rero we noneho yari afite imyaka ibiri muri jenoside icyo kivuyeho hanyuma nabonye n'abandi bavuga ngo ngo ahakana jenoside ngewe ntabwo ariko mbyemera ntabwo ariko mbyemera kubera impamvu ebyiri icya mbere hano hari itegeko rihana abantu bahakana jenoside nta n'ikigeragezo cy'ikirego nigeze numva cyamutanzweho urumva rero kumurega ngo ahakana jenoside ngo nta mu itegeko rihari atarigeze aregwa n'ahantu na hamwe jye nk'umuntu ujijutse ntaba nkoze amakosa kujya muri mwene ibyo mwene izo mpaka ikindi kuvuga ngo ari muri asosiyasiyo yitwa jambo jambo ni asosiyasiyo irimo abana b'abanyarwanda ndababona ngira ngo imaze nk'imyaka icumi igihe kinini nagiye nanabaha interiviyo nkirikora muri bbc ni abana nyine banagerageje ngira ngo no kujya mu rwanda banagerageje no kujya kureba perezida kagame i paris biranatungana madamu nyumba yagerageje kunabitegura ariko bagezeyo sinzi ukuntu hajemo ikidobya ntibamubona bataha banababaye ntabwo ntekereza ko abantu bajya bahora basimbukira ku kantu gato ngo jambo ibi ngibi icya mbere bagomba kureba jambo icyo ari cyo bakareba abarimo bakanabegera bakanavugana nabo kugira ngo bajye baterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu rero nkubwira ngo nubwo hari abantu batamwishimiye ashobora kuba bafitanye ikibazo n'umuryango wa rore ariko birabareba ngenda reba rore w'umuhanga kareba rore wabyize rore ubishoboye kandi rore wereta n'abafarama n'aba bavuga igifaransa babigi bose ko ari umwana ubishoboye kandi wabikora neza niba nibuka neza perezida w'u rwanda paul kagame yigeze kuvuga ko urubyiruko ari rw'u rwanda rutezeho byinshi aho ntabwo yibeshya rega ngira ngo n'umuntu wese w'umuyobozi muri iki gihe uretse n'uyobora n'igihugu n'uyobora ikigo kibyara inyungu yabona ko urubyiruko ariyo mizero yacyo ariyo mizero y'igihugu natangajwe ndetse no kubona nk'inteko ishinga amategeko y'u rwanda iba mu babanje kwihutira gusohora itangazo ryamagana ko umunyarwanda umunyarwanda ahawe umwanya mu bazungu akicaramo akagira icyo ababwira ku karere kavukamo iriya komisiyo ahubwo ngira ngo naho bananibeshyira ntabwo ari komisiyo yo kuri jenoside yakorewe abatutsi ni komisiyo ku bukoroni bwabaye yaba roro yaba nawe ngira ngo nanjye ahari bwanabaye tutari twavuka ni ukuvuga ngo abantu bose bayirimo ni abantu bashingira ku nyandiko ni abantu basomye ni abantu basoma bashingira ku mategeko ntabwo ari abantu bashingira ku byo bahagaze kuko abantu babaye mu bukoroni ni bake cyane ku buryo rero ntabwo nishimiye giye ku giti cyanjye ko inteko ishinga amategeko y'u rwanda iba mu ba mbere cyangwa se isohora itangazo uretse ko itanavuze n'uwo yamagana uwo ari we ryamagana n'umuntu igomba kuba itari yanabona ntekereza ko ntabwo bari babona uwo munyeshu uwo mwavoka lore uwase ntabwo bazi ibyo azi ntabwo bazi ubushobozi bwe uretse kumva gusa ngo babibabwiye ngo buriya ngo se ngo yakoraga iki ngo nyina yakoraga iki ibyo bintu tugomba kubicikaho guhera uyu munsi tukareba uru rubyiruko turiha agaciro k'ejo hazaza ho guhora tureba amateka ya ba se na ba nyina uretse ko nta n'icyo nzi na se na nyina yenda baba banaregwa ariko ibyo ntibanandeba bireba inzego z'ubutabera duha agaciro uru rubyiruko ruzamuke duteze imbere ruhesha izina agaciro ruhesha agaciro izina ry'u rwanda aho guhora dutekerezwa mu gihugu cyatemanye cyageze giti dufite akandi gaciro ko kwerekana abana bashoboye bize kandi bashobora kugaragaza igitekerezo cyabo mu ruhame kikumvwa n'abantu bose lohu wase ni umunyarwandakazi ariko akaba n'umubirigikazi ababirigi bakiriye gute umwanya yahawe nta kindi kintu arega ababiryi babikoraho cyo kuvuga ngo barajya kumurwanya nk'umuntu cyangwa iki kuko komisiyo yo yemejwe ko izabaho n'umwami aherutse kubivuga kuri kongo n'ahandi ko ikibazo cy'ubukoroni kigomba gusesengurwa kuba rero komisiyo abadepite bemeye kwibaho hagashyirwamo abantu bakareba bakabona n'abantu baturutse mu karere k'ibiyaga bigari bagiyemo binjijwemo hagiyemo umurundi hagiyemo umunyekongo hagiyemo umunyarwanda ku mubiri usanzwe uretse twe twibera mu dutiku twacu twa kinyarwanda ubundi nta n'ibintu bisanzwe ko mu biyujuje ibyangombwa byose yarize arashoboye kumushyira muri komisiyo nubwo yaba ari umwirabura ntabwo ari ikibazo ikibazo kiza iyo habayemo ka tuntu tw'utunyarwanda twacu two kumva ko hagiyemo umwene kanaka hatagiyemo umwene kanaka cyangwa se kuko biriya bya negasiyo si bavuga ngo byo guhakana jenoside ntabwo byo rwose mbitindaho kuko nk'uko nabikubwiye nta rukiko na rumwe rwigeze rumukira urubanza rwa negasiyonisime na asosiyasiyo jambo ya siberi ngo bavuga ko arimo nta rukiko na rumwe rwigeze rumurega ruyirega icyo cyaha ngo igihanirwe ku buryo ngira ngo dukwiye kuzatwubahiriza n'amategeko tukareka gucira abantu urubanza batari baregwa batari banakekwa kuko ukeka umuntu wamureze naho kuvuga ngo umuntu we mutunga agatoki utari wanamurega burya ni amakosa mu by'ukuri jean claude nkubito umunyamabanga uhoraho w'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro muri afurika nibutse ko biteganijwe ko izo mpuguke zizatanga icyegeranyo cya mbere mu kwezi kwa cumi hagakurikiraho imirimo y'akanama k'inteko nshingamategeko gashinzwe gusuzuma imyitwarire y'ububirigi mu gihe cya gikoronize mu bihugu byo mu mu karere k'ibiyaga bigari venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres urakoze venuste kuri iyo nkuru inshuti z'ijwi ry'amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje ko amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire kandi enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasiri bwebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana igize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika